radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abo mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda radiyo ijwi riyobora mujya no kuri interineti kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mukurikire iki kiganiro kuri mikoro muri kumwe na Jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kwezi gushize ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu rwanda rgb cyasohoye icyegeranyo kigaragaza ibyavuye mu bushakashatsi ku itangazamakuru ryo mu rwanda icyo cyegeranyo bita rwanda media barometer cyangwa igipimo cy'itangazamakuru mu rwanda cyari gisohotse ku nshuro ya kane kuva ubushakashatsi nk'ubwo butangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu muri uyu mwaka iki cyegeranyo cyerekanye ko itangazamakuru mu rwanda ryateye imbere ku rugero rwa mirongo inani n'ibice bitandatu ku ijana ugereranije n'uko ryari rimeze mu myaka umunani ishize ubwo iki gipimo cyerekanaga ko riri ku rugero rwa mirongo itandatu n'ibice birindwi ku ijana ibi biravugwa uku mu gihe ishyirahamwe mpuzamahanga rirengera abanyamakuru cpj rishyira u rwanda eritrea na etiyopiya mu bihugu byo mu burasirazuba bwa afurika n'ihembe rya afurika biri ku isonga mu kugira abanyamakuru rivuga ko bafunze bazira umwuga wabo hagati y'aba bombi ninde utanga isura nyayo y'itangazamakuru ku rwanda ese iki gipimo gikorwa gute hashingirwa ku zihe ngingo ibi bibazo n'ibindi bitandukanye nibyo mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turi bugarukeho abatumirwa bacu uyu munsi ni bwana bosco rushingwa bigwi umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu rwanda rgb bwana bosco rushinga bigwi ikaze mu kiganiro muri isanga murakoze cyane bwana joseph kungumira turi kumwe kandi na bwana muganwa gonzaga umunyamakuru w'inararibonye akaba n'umusesenguzi mu by'itangazamakuru mu rwanda bwana muganwa gonzaga ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane dofure turabashuje turi kumwe kandi na madame scovia mutesi umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru mama rwa gasabo gikorera kuri murandasi madame scovia mutesi ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika urakoze mutagoma reka duhere kuri bwana rushinga bigwi bwana rushinga bigwi tubwire muri make iby'ingenzi ubu bushakashatsi bugaragaza ni ibihe urakoze ubu bushakashatsi nk'uko wari utangiye ubivuga bushingira ku nkingi eshanu izo nkingi zikaba zigerageza gushingira ku nkingi cyane cyane za unesco iya mbere ikaba ari inkingi ireba amategeko legal and policy framework iya kabiri ikaba ireba media plurality and diversity ese ku isoko ry'itangazamakuru hari ibitangazamakuru bitandukanye bitanga ibitekerezo bitandukanye iya gatatu ikaba yerekana ipima uruhare rw'itangazamakuru mu gushimangira imiyoborere myiza na demokarasi ariyo media as platform for strengthening governance and democracy iya kane ikaba ipima iterambere ry'itangazamakuru n'ubushobozi bwaryo media development and professional capacity inkingi ya gatanu ikaba ipima uko amakuru aboneka access to information muri izo nkingi rero iya mbere ya libyan policy framework ah, ababajijwe bagaragaje ko ah, mu bijyanye n'amategeko ah, biri kuri mirongo icyenda na rimwe ku ijana ku bijyanye na media plurality ubwinshi bw'ibitangazamakuru n'ibitekerezo mirongo inani na karindwi n'ibice bitatu ku ijana Ah, ku bijyanye n'uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere imiyoborere myiza na na- na demokarasi mirongo inani na gatanu ku ijana Ah, inkingi iri hasi ya zose ni ni- ni ubushobozi n'iterambere ry'itangazamakuru development and professional capacity iri kuri mirongo itandatu na kabiri n'ibice bine ku ijana naho inkingi yo kubona amakuru iri kuri mirongo irindwi na karindwi n'ibice umunani ariko izo nkingi zose zifite izindi nkingi ntoya zishamikiyeho wenda twagenda tugarukaho mu kiganiro murakoze iyo niyo shusho rusange Ah, i- i- barometa nk'uko wari wabivuze muri rusange ikaba iri kuri mirongo inani na gatandatu kugira ngo ibyo mwari mwabigarutseho murakoze tugaruke kuri ayo manota mu kanya ndajya kwa muganwa na mutesi ariko mubigenza mute kugira ngo mugere kuri ayo manota mushingira kuki aya manota habazwa abantu batandukanye Mm.
eh, barimo abari mu mwuga w'itangazamakuru abanyamakuru n'ibizina Eh, barimo eh, amashyirahamwe akora mu by'itangazamakuru ariko hakabamo n'abaturage Eh, kuri iyi nshuro eh, habajijwe eh, abaturage igihumbi magana atandatu mirongo itanu na babiri habazwa abanyamakuru ijana na mirongo itanu n'icyenda ariko muri abo twabariyemo na- na- na- n'abakora mu mashyirahamwe eh, y'ibitangazamakuru ubwo ni ukuvuga nka za pagisipesi hakaba nanone amakuru aturuka mu nyandiko kuko nk'iyo ureba n'ibijyanye n'amategeko uravuga ati ese hari amategeko a- a- a- ye- ash- ashoboza ubwisanzure bw'itangazamakuru Eh, wajya- hakaba n'izindi nyandiko eh, zisomwa zigahuzwa ni- ni- n'ibyo ababajijwe batangaza So, iyo Mm.
niyo approach ikoreshwa yakoreshejwe Eh, so abo bantu babajijwe za questionnaire ariko bicara abantu bakaganira mu byo bita focus discussion group eh, kugira ngo amakuru ahuzwe noneho akaba ari ahurizwa hamwe eh, akagaragaza ibipimo bwana muganwa gonzaga wowe umaze igihe kinini mu itangazamakuru ryo mu rwanda wumvise ibyo bosco rushingabigwi avuze ku buryo buno bushakashatsi bukorwa urumva ariya manota yerekana by'ukuri amashirakinyoma uko itangazamakuru rihagaze mu rwanda Eh, murakoze cyane Eh, rero ntabwo nahita avuga yuko amanota atariyo kubera ko nta bushakashatsi nakoze ubundi ubushakashatsi bu- kugira ngo buvugururwe bukorwa n'ubundi bushakashatsi ntabwo nakoze ariko ah, amanota yaratangaje ikintu cya mbere ni byiza yuko ah, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rukora ubu- ubu bushakashatsi muri deborometa kubera ko twe bakora umwuga udushusho aho tugeze n'aho tu- n'aho- n'aho twifuza kugera aho kuvuga yuko itangazamakuru rigeze kuri mirongo inani ku ijana mu iterambere abenshi byaradutunguye nubwo atari ubwa mbere ni- n'ibishaka- ni- n'ibyakoze imbere aricyo bigaragaza ariko urebye ibibazo bihari abanyamakuru bahura nabyo umunsi ku wundi amakuru dutanga eh, ukugera ku makuru akenshi im- im- imikorere umunsi ku wundi ntabwo tutera yuko twagejeje kuri mirongo ine ku ijana ariko ntabwo havuga uburyo abaturage cyangwa abanyamakuru bakwiye bakoze ubushakashatsi yavuze inkingi zitandukanye hari inkingi ya mbere yo y'amategeko kuko amategeko ugereranyije n'imyaka yashize amategeko nta itangazamakuru mu nyandiko bimeze neza Naho- naho akiri ibibazo hari uburyo bw'ibiganiro eh, cyangwa no- no muri iyi minsi hari urubanza hari imanza ziri mu rukiko rw'ikirenga aho umunyamakuru yareze amwe mategeko abona yuko abangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru n'umuyoboro w'itangazamakuru Na- ntabwo navuga cyane yuko eh, hari ikibazo ku mategeko tugakora n'ubutigeze akenshi igihe tubonye itegeko ritubangamiye twegera inzego zigahita kandi ziratwumva akenshi barabyitabira hari uburyo ariko ahandi aho bagiye bagaragaza cyane cyane kugera ku makuru eh, ku rubuga rw'itangazamakuru ura- izindi nkingi zose cyane cyane eh, kuri pororarite itangazamakuru kuba kuba ari byinshi ni koko ibitangazamakuru mu rwanda ni byinshi ibyago bijyana no kuri magana abiri amaradiyo ni menshi amateleviziyo ni menshi eh, ibyandika kuri murandasi byo ni byinshi cyane na social media yabaye uburyo bw'itangazamakuru ariko ugiye kureba usesenguye neza ukareba amakuru acaho ntabwo atandukanye cyane igitangazamakuru kimwe kuva ku kindi kujya ku kindi akenshi ibitangazamakuru bis- bisubiramo iby'inzego za leta zavuze ibyabaye uwo munsi iby'igihugu cyagezeho eh, iby'abaturage bishimiye ariko kuba kubabwira kugira ngo babafashe kubakemura ibibazo bireba abaturage cyangwa umunsi ku wundi cyangwa ubone amakuru areba itangazamakuru ricukumbuye usanga bikiri hasi cyane So, ashobora kuba afite iyo pororarite mu mu mubare w'ibinyamakuru byinshi ariko pororarite mu bitekerezo bi- bisohoka mu itangazamakuru haracyarimo imbogamizi haracyarimo ikibazo cyane cyane yuko ibitekerezo bitandukanye cyane cyane muri politiki bitandukanye n'ibihari bisanzwe bivugwa mu gihugu ni bikeya cyane cyane cyane itangazamakuru dukorera mu gihugu ikindi kugera ku makuru nubwo hari itegeko ryiza hari aho abanyamakuru barikoresha ariko hari amakuru cyane cyane ajya mu itangazamakuru ricukumbuye abanyamakuru batageraho rimwe biterwa n'ubu- n'imiterere y'itangazamakuru yaba ubushobozi byaba mirongo rigenderaho ariko n'abashinzwe gutanga amakuru akenshi mu myanya barahari eh, yaba ubuvugizi bwa leta yaba ubuvugizi bw'ibigo bitandukanye yaba ubuvugizi bw'abikorera ariko akenshi batanga amakuru ayo bifuza gutanga kuruta ayo babumva yuko cyane cyane nk'abantu bakora ibiganiro ku maradiyo no muri mateleviziyo kubona umutumirwa hamagara umuyobozi runaka utubwire muri studio niba usobanura ibyo ukora biragora cyane Eh, biragora cyane hari aba- abitabira ariko ntabwo biragera ku rwego eh, rushimishije so dushobora kuba tubona imibare igaragaza mirongo irindwi na karindwi kugera ku makuru yo ku bwanjye umunsi ku wundi ndumva tutaragira n'ubu itegeko rihari kandi ari ryiza na politiki ari nziza umunsi ku wundi ntabwo turagera ku ntego madame scovia mutesi wowe uri umunyamakuru ukorera mu rwanda kubera iki muganwa gonzaga arimo kuvuga ko aya manota ari agakabyo Eh, urakoze cyane jeffre uraho ntabwo ndi butandukane cyane na na bwana muganwa ku kijyanye no kuvuga ngo amanota ni make cyangwa menshi Mm.
tudafite gukora ubushakashatsi ha- igihe amanota ashobora kuba menshi bitewe eh, na sampo eh, yafashwe kuba abandi- abatayifitemo ngo baze kubazwa Eh, ibyo byiciro rero iyo bimaze kurebwa nibwo umuntu ashobora kureba ah, amanota niyo yarabaye make cyangwa menshi nimba kuri iki kijyanye na media freedom turi ku mirongo cyenda na gatatu n'ibice birindwi aha wakwibaza ngo sampo zari iziki niba sampo zari muri mu kigo cy'itangazamakuru cy'u rwanda rba eh, aya manota niyo ariko habaye haraje n'abatari muri rba ubwisanzure twavuga ngo bubaye hejuru ariko uburyo bafashemo sampo eh, nibwo bwerekana ubundi amanota ayo amanota nta n'ubwo nyafiteho ikibazo eh, ku bijyanye no kunguka n- n'ubwinshi bw'amanota ariko i- mu by'ukuri ibiri- ibihari ni ibihe icya mbere gihari eh, kuvuga ngo itangazamakuru mu rwanda ryisanzuye kuri mirongo cyenda na gatatu n'ibice birindwi ariko uza kureba ku kindi gika kivuga eh, profit cyangwa inyungu ibitangazamakuru bibona ingana na makumyabiri na rimwe eh, n'ibice bitatu ku ijana ubwo ni ukuvuga ngo ibitangazamakuru mu rwanda byunguka eh, kuri icyo kigero tugereranyije n'ijana ibibabara harimo n'igitangazamakuru cya leta rba noneho ukibaza uyu muntu uyu munyamakuru udafite amafaranga amutunga w'uburyo ngo atunge n'ikigo cye n'umuryango yasize mu rugo aje ku kazi kwisanzura ko guteje haraza n'ibintu bibiri bishobora gutuma atisanzura Bi- bishobora no kuba byarazamuye imibare umuntu akavuga ko yisanzuye atisanzuye ikigo ni urugero gicuruza itumanaho mu rwanda abantu barareba nta interineti bafite abantu barareba netiwaka zarabuze ariko nta kinyamakuru gishobora gutinyuka kukivugaho cyangwa umunyamakuru kuko nicyo kiri mu bimwe mu bitunze ibi bitangazamakuru ubwo bwisanzure turi buvuge bufasha rubanda buheye kandi nibura ugufashe ari iki kigo kirimo kurenganya abaturage kikurekuye wagwa burundu ni makumyabiri na rimwe ku ijana mu gihugu ukabura Eh, ngira ngo aho turi mu mibare iri aho yumvikana igaragara wagaruka ukaza kureba ku bijyanye n'ubushobozi bw'amategeko yacu dufite dufite amategeko atagira ibihano niba umuntu umunyamakuru agirwa inama hari abamuhamagara bakamubaza ukibaza ukuntu urwego rw'umuvunyi rushobora gutinyuka gutumaho minisita w'ikigo runaka gikomeye cyangwa n'abakomeye ubwo twese tuzi ko hari igihe cyangwa umuntu muri minisiteri bitewe n'ibyo acunga afite imbaraga runaka kuko wenda igihugu cyamuragije minisiteri navuga ngo ifite ubuzima bukomeye bw'abaturage uyu muntu kutinyuka k'umuvunyi yamutinyuka ubwe niyo yamutinyutse aramubaza ariko si iyo amubaza akamubwira ati sinari mfite umwana umunyamakuru aba abonye aha ndasubira ku itegeko ryo kubona amakuru itegeko ritagira igihano ritagira amande ritagira ni ibintu biri aho wanareba kwibaza ati nzaregera urukiko bitwara igihe kingana iki bizantwara igihe kingana iki ubwo nari nsubiye ku kijyanye no kubona amakuru iyo urebye icyegeranyo cyo abagikoze bo bari mu kuri kuko amanota arangana wenda na sampo bafashe kuko sinari mu bakoraga mu bakoraga ubushakashatsi ariko dusubiye mu buzima busanzwe bw'itangazamakuru imibare iri hejuru ugereranyije n'abanyamakuru muri rusange nk'uko tubibona ndatekereza ko na bwana bosco abizi nawe arabizi ni umunyamakuru mukuru ni mwarimu w'abanyamakuru abana natwe umunsi ku wundi azi ibibazo itangazamakuru bifite muri rusange byose hari icyo gonza muganwa yavuze kijyanye n'uburyo inkuru zacu zimeze dufite turimo turakora ibintu bimeze nka announcement amatangazo turasohora inkuru ziri kuri press release cyangwa se amatangazo agenewe abanyamakuru inkuru ugasanga ni imwe mu gihugu hose kandi ntavuga ngo ni inkuru ishyushye ubundi inkuru ishyushye yo cyangwa breaking news umunyamakuru ntashobora kuyibuza nta yandi mahitamo wowe ugasanga inkuru itabaye kuvuga ngo batashye ikiraro zihuza umurenge n'undi ugasanga ibinyamakuru twese twanditse iyo nkuru aho kugira ngo twandike ibibazo bindi bikikije kubera ko dukora inkuru ziduteretse mu maso ntidukora inkuru tuzi gushaka nk'uko ubizi nawe kubera ko tutagize ubushobozi bw'imitekerereze cyangwa bw'ubumenyi ariko baragaruka kuri cya kimwe navuze mvuga ngo makumyabiri na rimwe ku ijana n'ibice bitatu mu rwanda niko twunguka abantu bageze aho banagira ngo abanyamakuru ni abaswa ariko ndatekereza ko iteka usanga abantu hari igihe bavuga ngo abanyamakuru bo mu rwanda bamwe ni abaswa abantu bakagira ngo ni ugukora inkuru nta bumenyi dufite bwo gukora izo nkuru zikomeye cyangwa nziza zujuje ibisabwa ariko bifitanye isano na makumyabiri na rimwe ku bice bitatu ku ijana uburyo bwunguka mu rwanda ibi rero biraza bishingira aha aho abanyamakuru dukora inkuru z'amatangazo ho gushaka inkuru zishobora kugira icyo zimarira rubanda ndetse no gukemura leta muri rusange bwana rushinga bigwi wumvise ibyo aba banyamakuru bombi bavuze ntibakerensa imibare yagaragajwe n'ubu bushakashatsi ariko baravuga bati hariho ukuri kutagaragara muri iyi mibare urakoze bwana mutagoma ahubwo ubushakashatsi bwakagombye kuvugururirwa n'ubundi hari ikibazo tugira ko gukoresha perception ko dutekereza ibintu ariko ubwo bushakashatsi tuvuga bushobora no kugutungura bikakwereka ibintu wowe bakekaga ko ari byo kandi atari byo urugero ngira ngo bamaze iminsi bakurikira ubushakashatsi turi kubona foyo institute igaragaza uko audience survey bimwe mu bintu bagaragaza wenda ntibiraba ofisha ariko bagenda bindebyiza buri gice ibitangazamakuru byandika amaradiyo amateleviziyo kimwe mu cyo bigaragaza ni hari ibintu wose wandikira babigaragariza ko atari byo ngira ngo byaba byiza abantu birinze ku nk'uko ngo bibagaragaza ntabwo umuntu yateza agaciro ibyavuye mu bushakashatsi kuko ukabibona ahubwo wamanuka nk'uko twabyo yari abivuga ati nkeke ko babajije wenda abanyamakuru ba rba kubera ko bahembwa reka nkubwire mfite lisiti y'abantu twabajije abanyamakuru ba rba ni icumi mu bantu ijana mirongo itanu n'icyenda babajije ntabwo n'abantu icumi bakwihangira ibiturutse mu bushakashatsi ngo bihindure isura ngira ngo twakagombye kuba tuvuga ngo icyo bavuga ni uko uko bo babireba ibintu n'amaso yabo uwo ni imyumvire y'umuntu cyangwa n'uko utekereza bimeze bitandukanye n'ubushakashatsi wenda bakobwa yavuze ati dayivasiti iri mu muhore w'itangazamakuru keretse wicaye ukavuga ngo itangazamakuru mirongo inani yavuze byose ariko siko bimeze ngira ngo abantu baravuga ubuhinzi abantu baravuga ubuzima abantu baravuga uburezi ni ireme rishingiye kuri ya indiketa igaragara ko ikiri hasi cyane byose kandi iyo indiketa igira ingaruka kuri byinshi mu mikorere sinozi iyo abantu bavuga ngo ngo ngo ngo nta byasubizwa n'abanyamakuru ibibazo byabajijwe abanyamakuru abantu mu byo babajijwe aravuga ati hari umuntu aho tutaje gusanga kwifata self-censorship nicyo kibazo ikindi hari usanga ibiri ibigo bimwe na bimwe bigirana amakontra n'abanyamakuru ugasanga ntabwo ntibugaruka mu mazina y'ibigo kuko bidahari ngo biteze uburwayi ariko birashoboka ariko ababajwe b'abanyamakuru bakora umwuga hari n'ibya pirive nakubwiye ngo harahaze nta bantu icumi kubanjyana mu gutanga n'ikindi yewe nta hajyiwe kugira ngo ujye gusubira inyuma mbwira ababajijwe ngo mwarabe ibyo batanga
bwana rushingabigwi ibyo binyamakuru uvuze biba byarasinyanye amasezerano n'ibyo bigo niho umutesi yavugaga ati ubwisanzure bungana na mirongo cyenda na gatatu n'ibice birindwi ku ijana bwava he mu gihe hari abantu bakora ari uko bahawe n'abantu badashobora kubemerera ubwo bwisanzure ariko iyo kuko nabo ni abanyamakuru kuko nibyo navugaga ni tureke guhera kuri perception uko abantu batekereza kuko abafite izo kontari ibyo bigo ko benshi kurusha abakora kurusha umubare w'abanyamakuru dufite ku isoko ngira ngo ubu turaganira ku byavuye mu bushakashatsi kandi ibyo bigaragaza nk'uko nabivuze ubwo nirinda kujya kuvuga wenda nanjye mpereye kuri perception yanjye ibyo mvunitse bigaragaza ubwo ngo mubi kubwira noneho nk'umuntu nka bose ushobora kukubwira ngo bita kugira ngo ibintu bavugiramo ni uvuge ngo nta bwisanzure abantu bafite bwisanzure ku bwanjye numva rwose buhera ahubwo tubukoresha bwana gonzaga muganwa wumvise ibyo bwana rushinga bigavuze ati ubwisanzure genda umva buhari ahubwo ikibazo ni uburyo dukoresha ubwo bwisanzure ubwisanzure buteganywa n'amategeko ya politiki yo gushinga ibitangazamakuru bo barahari koko ariko se mu migirire umunsi ku wundi ubwisanzure bahari burugiye neza kubera ko akenshi ubonye abanyamakuru bandika cyangwa tubandika utemera abaturage gusubiza akenshi usanga babaza hasi muri komenti ibibazo byinshi cyane iki iki iki iki mutategurwe kandi tuba tubizi ukaba uzi ko uti koko inkuru yanjye nakuze hari ibintu bigerageze nshobora kubona amakuru ariko nahisemo kavuze icyo twumva yavuze na bosco yabisanzeho yuko hari abashobora kugira influence kubera ukungu n'ubu ubwacu twakabaye ikibazo kubera ko dufite itangazamakuru ryinshi itangazamakuru kimwe dushobora gukora inkuru runaka ikindi nibura cyakabaye kiyikora ariko ntabwo ushobora gutandukanya ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubutanga ibitekerezo n'imiterere y'igihugu na politiki y'igihugu uko ihagaze itangazamakuru ni ishami ry'igihugu rero niba hari imiziro cyangwa hari ibintu ibindi bisanzwe bitavugwa mu itangazamakuru muri politiki y'igihugu urugero niba dufite imyaka ishinga amategeko dufite sosiyete zindi dufite abikorera amadini hari ibintu bimwe batavuga ntabwo utekereza yuko itangazamakuru ari buri bwagezwe kubera ko bariya twebwe dushinzwe kubaha urubuga tukababaza bo bakadusubiriza ariko niba dufite inteko ishinga amategeko idafite n'ubushobozi guhagarara politiki runaka kandi ikomeye akenshi ugasanga ari igitekerezo cyaturutse kuba ari muri leta rero bashobora kumenya ibyo muri nzego zabo ugasanga itangazamakuru ryategetse abadepite bategetse ndetse n'ibyategetse uretse utekereza yuko ubutangazamakuru n'amategeko na politiki ruzarushaho mu bikorwa guteza abantu bavugisha bashobora gutanga ibitekerezo bitandukanye rero akenshi itangazamakuru aba ari ishusho y'uko igihugu gihagaze umunsi ku wundi ntabwo bikura kuko dufite n'inshingano yo kugira ngo nibura twigishe cyangwa dutinyure abafite ibitekerezo bashobora kubitanga batisha amategeko batisha amategeko kubera ko hari amategeko menshi muri iyi minsi yarasohotsemo raporo ko hari abantu abanyamakuru benshi ba- barimo kwiyongera bagenda bafungwa ni ukumenya ko amategeko ashobora kugufunga ubwo bwisanzure bw'itangazamakuru kugira ngo ntibitere ubwoba abashaka kuyubahiriza bagakora neza ariko bakavuga bagatangaza bagacumbura byose bamufungiye cyangwa yahuye n'ikibazo cyangwa yatewe n'ubwoba muri gusara ikintu cyanditse cyane ukoze cyangwa uzi ikintu bamwe abantu batishyiriye bakwibasira cyane bakoresheje amazina atazwi cyane cyane kuri social media n'ubwo nabo hari uburyo bwo gusubiramo cyangwa se icyo bita feedback bakoze inkuru ariko nabyo bigenda bibangamira abantu bamwe na bamwe ku bisanzuye ku bisanzuye rero kugira ngo ubwisanzure bugaragare cyane mu itangazamakuru bugomba kugaragara muri sosiyete kandi haba n'abantu barenze abanyamakuru biteguye kubaranira kuburwanaho no- no kubushyigikira igihe byabangamiwe
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
madame mutesi scovia wowe ubona kugira ngo ubu bushakashatsi bupima urugero rw'itangazamakuru mu rwanda buzarusheho kugira ishusho nyayo kuko wavuze uti hari ibyo batabona ubona bakora iki kugira ngo bamenye ukuri eh, mu bushakashatsi wenda butaha bazite kuki kugira ngo ba- icyegeranyo kirusheho kugaragaza isura eh, i- i- nyayo y'u- y'ubwisanzure bw'itangazamakuru
turakoze cyane Uh, uburyo ubushakashatsi bukoze ntabwo nshobora kuvuga ko bukoze nabi ariko uh, ntabwo nanone navuga ko eh, bukozwe neza kubera ko uh, rgb ni ikigo cya leta iyo abantu ba- bavuga ko itangazamakuru ritisanzuye ridafite ibikenewe ibivugwa byose ibyo bintu biba byitirirwa leta ah, iryo tangazamakuru rikoreramo ngewe rero ubushakashatsi iyo mbubonye rgb busohoye nubwo igira ishami ryitwa ngo bwihariye ry'ubushakashatsi ariko rigenzurwa na rgb mbifata nko eh, nko kuba umutangabuhamya mu rubanza uregwamo A- ari nayo mpamvu mvuga ko eh, hakabaye hari abantu bihariye badafite isano niba ari a- ari abashakashatsi ku giti cyabo bashobora gukora ubu bushakashatsi bu- bushobora kuba burimo timu y'inzego zose niba harimo abanyamakuru bari kure zo gukora ubushakashatsi imiryango itari iya leta bagasohora icyo cyegeranyo kirimo abantu batandukanye ariko kuvuga ngo ikigo cya leta kigiye kugaragaza ko itangazamakuru ryisanzuye kandi i- o- icyo kigo ki- kirimo kubigaragaza nicyo gifite inshingano ishami rimwe runaka ni itangazamakuru n'undi ufite iryo shami afitanye isano na leta n'icyo kigo mu by'ukuri aho niho hantu hari impungenge gusa kandi ntekereza ko eh, na leta ibirebye ishobora kubitangaho ubuvugizi. haza abashakashatsi bigenga baba aribo bakora ubushakashatsi imiryango itari iya leta ikora ubushakashatsi cyangwa amashyirahamwe y'abanyamakuru yibuza yo ko icyegeranyo noneho wenda eh, tu- turebe sampo bafashe hafatwe sampo ziri noneho ubushakashatsi bugaragazwe buturutse muri abo bantu nibwo buryo ntekereza ariko uburyo ikoramo nibwo bukwiye kuba bukorwamo n'ubikora nyine ndetse ingaya bakoze ko batabikoze neza ariko ku rwego rwabo wabo nibyo bagomba kuba bakora kandi ndabyemera nanjye ndibo nabikora madamu mutesi ariko izo ni impungenge ufite gusa kuko ibyo bakoze ni ibintu bigaragara ni abantu babajijwe imibare ihari ikurikije uburyo ubushakashatsi bukorwa ni ibintu yego ariko impungenge zanjye zifite kuri cya kintu nasanze urugero kuba usanga abahamya mu rubanza uregamo uregwamo kwisobanura ku buryo uwishinzura biri ihame ku muntu uregwa ntekereza ko kuba iki kigo cya leta aricyo gikora ubushakashatsi ku bwisanzure ku mibereho y'itangazamakuru n'ubusanzwe kibifite mu nshingano n'ubusanzwe ari icya leta aho mpafite impungenge bidakorwa ko abashakashatsi bari aho bari mu bindi bigo byigenga batanga nabo ubushakashatsi nyabwo bashobora gufata sampu yabaha amahirwe yo kuzamura imibare atari uko bafashe bazanye imibare itari ariko sampu bafata zikabaha amahirwe weyambwiye ngo rba ngo nyanga yafashe abantu icumi ariko bwa no kuri rba hari n'abandi benshi wenda twobwiye yewe imishinga bizimwe wansaba isoko mu kigo kimwe runaka kimpa isoko kuki nshobora gusubiza ibintu bituma wansaba isoko agwa ni ibintu nk'ibyo bitandukanye harimo izo mpungenge nyine niko nde mbyumva nka twobwiye ariko ariko rero ntiwumva se ko kuba ari ikigo cya leta gifite mu nshingano kuzamura itangazamakuru mu gihugu ahubwo ari byo byagiha imbaraga zo kugira ngo gikore ubushakashatsi kitarenzaho nge nakwemera ko nge nakwemera ko cyakwakira ubushakashatsi kikareba n'inama cyangwa imyanzuro nama iva kuri ubwo bushakashatsi bakabishyira mu bikorwa bagamije kuzamura yaba kapasiti yaba kapasiti y'ubwigenge y'abanyamakuru yaba ubushobozi bw'itangazamakuru yaba ari ukunoza amasoko nk'ubu uyu munsi ndetse ziba nk'ufite ikinyamakuru biteye ubwoba kubona mu rwanda ibinyamakuru byunguka makumyabiri na rimwe ku ijana kubera iki mu gihugu hinjira amaradiyo mu gihugu hinjira televiziyo mu gihugu tugura interinete tw'abashinzwe ibinyamakuru byacu ko twubake kontenti nziza interinete mu gihugu abantu bafite amateleviziyo bakoresha ibi bigo bitanga abonoma kugira ngo abantu barebe televiziyo hakabaye hari uburyo bwubatswe bwuzuye mu bantu bareberera itangazamakuru bakavuga ati radiyo yinjiye mu gihugu ifite zeru na zeru n'igice kimwe amafaranga ajya mu bitangazamakuru bivugira kuri radiyo kuri efemu televiziyo yinjiye abakoresha kontenti muri sikirini tivi bazabona iki radiyo mu modoka hazaza iki interinete onurayini purinti ibintu umuntu wese ye gucururiza ku itangazamakuru kuko abagurisha bonoma bagurisha kontenti zacu abagurisha radiyo nyinshi bagurisha kontenti ni izo mpuza zose rero ziba zishobora kurebwa kuzamura itangazamakuru ariko ibyo bikaza biri muri komanda ihabwa iki kigo cya leta gifitemo inshingano kureberera itangazamakuru bayihawe n'undi muntu wigenga noneho uwo muntu akaza avuga ati mukoze ibi byagenda neza ariko kwisuzuma ukivura byagorana reka tujye reka tujye kwa bwana rushingabigwe numvise ashaka kugira icyo avuga ku byo umaze kuvuga bwana rushingabigwe mutesi ati kwisuzuma ukivura biragoranye yego nabyumvise ni nabyo nahereyeho abantu ntituve muri muri mu marangamutima tujye mu byandi kuko nk'uko natangiye mbivuga ubu bushakashatsi ntabwo habajijwe abakozi ba rgb habajijwe abanyamakuru habazwa abantu bakora mu mashyirahamwe y'abanyamakuru habazwa n'abaturage ibyavuyemo ni ibi bigaragara yewe keretse uje ukambwira ngo metodologi yakoresheje ntabwo ariyo ariko ntabwo twakwicara ngo tuvuge ngo kubera ko rgb ishinzwe itangazamakuru bayida itangazamakuru rishinzwe ibigo byinshi harimo rura harimo minaroke harimo rura rmc bigiramo uruhare kuba rero rgb yakora isesengura mu nshingano zayo zo kujya inama no kugaragaza aho uko ibintu bihagaze n'ibyakosorwa kugira ngo twashyire imbaraga mu byagaragaje ahubwo tukavuga ngo kugira ngo bigerweho ngira ngo bamaze ikibazo cyiza turabona hakosorwa iki turemera ko ni ubushakashatsi bumaze gusohoka inshuro enye gusa sibyo biracyakenewe kunozwa ibyo turabyemera nka rgb nimureke ahubwo twicare tuvuge ngo ibituri mwakoresheje ntibinoze haraburamo iki aba ariyo dediba ariko ntuvuge ngo muri rusange kubera ko byakozwe n'ikigo runaka ntibyemera aho rwose numva nta nta nta reme bifite icyo numva nasubizaho
reka tujye kuri iriya nkingi ya kane ifite mirongo itandatu n'abiri n'ibice bine ivuga ku byerekeye guteza imbere itangazamakuru no gukora kinyamwuga kuki iyi ifite amanota make kandi biriya bintu byose bihari hari amashuri yigisha itangazamakuru hari amahugurwa agenerwa abanyamakuru mu rwanda kuki iyi ngingo ikomeza kugaragara hasi cyane ibisobanuro ababajijwe batanga ni uko nko ku rugero harimo sabiriketazi irindwi duhereye nko kuri igihe wari umwese hari ibigo bihugura ngira ngo siko iyo ngabo bivuga yadukoresha ikiganiro ejo bundi kabgayi kuri ibi ngibi biragaragara ko ibigo bitanga amahugurwa hari uburyo n'ubushobozi bitarabona amahugurwa aratanga ariko se atangwa ugasanga ni teori ugasanga uburyo bwo kugira ngo abanyeshuri bajye muri sitaje cyangwa se bagire za studio n'ibikoresho baparagitikamo ugasanga abanyeshuri ni benshi ugasanga abantu baracyafite imyirira ya korisi ivamo cyane cyane nk'iyo abanyeshuri barangije amashuri bagera mu bigo bakorera ugasanga hari ubumenyingiro batarabona wajya ku bijyanye n'amashyirahamwe yabo abanyamakuru ubwabo barakubwira ati amashyirahamwe yacu ntarafata nta bushobozi aragira bwo kutuvuganira nta bushobozi aragira bwo kudushakira ubumenyi wajya kuri professional standards abanyamakuru nyirizina barakubwira ati rwose turabizi ko tutaragera kubaha code of ethics byose urabizi iyo utegura ikiganiro umwanya bigusaba gusoma uburyo bw'amafaranga guhamagara wagera muri condition z'abanyamakuru bakoreramo wareba ni bangahe bafite kontra ese izo kontra zirubahwa kandi ubwo hari igihe abantu birengagiza ko ibitangazamakuru ari bizinesi nk'izindi wakagombye gutangira ibitangazamakuru ufite icyo uzahemba abantu ibyo bikagira impakite muri bwa bushobozi kwa kwigenzura self regulation nabyo ntibiraza neza wajya muri infrastructure ugasanga hari abantu batangiza ibitangazamakuru atagira n'aho akorera ibyo turabizi nyirankoni twabijyaho impaka ugasanga hari abanyamakuru bagenda gukorera ahandi badafite aho bakorera noneho twavuga no muri viability ari nacyo kibazo ngira ngo gikomeye abantu bagomba kwicara bakaganira ese itangazamakuru rishobora gutunga abarikora kugeza ubu biracyagaragara ko muri ku isoko ry'itangazamakuru hatarajyamo amafaranga ahagije ahubwo twakagombye kwicara tukavuga ngo yaza amazi ku buryo tujye buhora habaye propozo zitandukanye batahaje iki kigega aho umunyamakuru yazajya cyangwa igitangazamakuru cyazajya kigurizwa ikigega kikamwishingira agakora ibyo biza kugaragara ko hashobora kubamo ibibazo ko buri muntu wese kubera ko ibitangazamakuru bijyaho hashobora kuvuka ibindi bitangazamakuru byinshi wenda abatanga ibyo bitangazamakuru bataba bafite bizinesi plan ngo abe yaramba haza kuvuga haravugwa pese ku isoko ukuntu amasoko haracyaranganwa hari ibitangazamakuru bimwe biyiharira ibyo wenda nibyo abantu bajyamo bakaganira mu by'ukuri iyi barometa itunga urutoki ikavuga ngo hano hari ibibazo ese twabigenza dute hakaba na za rekomandasi bimwe mu byo abantu baganiraho ni ukuvuga ngo ese abantu bakwicaye tukareba koko ni ibihe byatuma hazamo amafaranga ariko burya jesitiyo y'amafaranga yo mu itangazamakuru reka tuyimvuge jesitiyo isoko imiterere y'isoko y'itangazamakuru byose urabizi ko kugira ngo umuntu aguhe iyamamaza rye aba afite icyo agukurikiraho none ushobora gusohoka rimwe ku munsi aguhe iyamamaza ntabwo byashoboka izo sabindiketa zitandukanye nizo zigaruka zigatuma ubu bushobozi nk'uko bigaragara hano bukiri hasi muri make ni uko bimeze kandi bigira impakiti no kuri ya mikorere nk'uko bavugaga ariko ni nacyo iyi barometa iteganya igamije ni ukuvuga ngo reka tubwizanye ukuri ni hehe tubona hari biri kugenda nubwo byose atari ijana ku ijana niba tuvuga ngo amategeko arahari niko gonza bivugaga ariko hari n'ingingo z'amategeko ngira ngo zitanoze ubu ngubu abantu bariho barateganya gusubiramo polisi n'amategeko ashamikiyeho ahatanoze hakanozwa ni urugendo muri make n'ibyo nabivugaho gakoze
bwana gonzaga wumvise rero ibyo bwana rushingabigwi avuze kuri iki kijyanye no gukora kinyamwuga mirongo itandatu n'abiri n'ibice bine muri ubu bushakashatsi niyo ari hasi mu bushakashatsi bwakozwe wemera ko iki kibazo aricyo gihangayikishije mu itangazamakuru ryo mu rwanda kurusha ibindi byose oya ntabwo ari cyo kubera ko kirahari ariko ibigitera bikomoka mu bibazo biri ahandi mu zindi ngingo urugero abanyamakuru bo amashuri arahari bayiga bakaza bakajya mu bitangazamakuru ariko igihe gitoya bakaba babonye akazi ahandi bakagenda kubera ko ibitangazamakuru bihari bafite ubwo bushobozi bwo gukomeza kubahemba akwiriye umwanya wabo ubumenyi bwabo tugahora n'ibyo abanyamakuru badatsinda mu mwuga kubera ko bahita babona ahandi baza gukorera bashobora kubona ibungura ariko se niyo banavuze kuki ibitangazamakuru bitari kunguka ku buryo ubundi no kwiga umwuga neza neza kumenya neza ntabwo ubigira mu ishuri bisaba yuko ugeze mu gitangazamakuru usanga harimo n'abaribonye harimo abanditsi bakuru babizobereyemo bakagufasha guhugura kugira ngo ugere ku rwego rwiza ariko kuki haba hari icyo udasanga akenshi mu bitangazamakuru bidahari ibyo bigera bishoboka hari ibitangazamakuru bifite ubwo bushobozi bifite n'ayo mafaranga ariko ntibubahe bahabwa agaciro abanyamakuru babo ugasanga akenshi barimuka bajya gukora za telefoni bajya kuba abavugizi b'ibigo runaka cyangwa bakajya mu wundi mwuga akenshi hari igihe umunyamakuru akora akavuga ati ndahemba mfiteya ariko akazi nimo gukora ndakishimiye niba inkuru nzana nta muntu uyiyonga niba bashaka kugira umuturage uzawubahize uhema gakeya ukahaza wagera kazi niyo nkuru wazanye yakaba yakabarirwa rwishema ukumva yuko umuhamagaro urimo urimo kubyaza umusaruro ariko akabivuga ngo oya inkuru turayinyonga kubera ko iravuye na kanaka akanaka cyangwa yahamagaye ava mu inkuru kwashize yikureho ibyo urumva ni ibindi bibazo bikomoka mu bijyanye n'ubwisanzure cyangwa kwigeza ku itangazamakuru bibangamira ba banyamakuru babishoboye babikunda bakinda mu mwuga ariko ikindi kinakomeye cyane na bosco yakivuzeho kijyanye aho ubushakashatsi bwagiye butunga agatoki harakorwa iki kubera ko ubu bushakashatsi bukingiye niyo mpamvu bita barometa bushingiye ku byo abaturage bakubwiye perception ariko hakaba yakurikizwaho isesengura ababizobereyemo bakanavuga ati kubera ko ntabwo ari ubushakashatsi bwa mbere habaye izindi barometa none se ibyo basabye ko bikorwa habaye ikigo na cyayini nicyo tutifuza yuko ariko byarahindutse kuko n'inzego za leta byarahindutse kuko bigaragara yuko iki cyegeranyo cya kane cyavuye kuri ariya manota mirongo itandatu n'andi kigera kuri mirongo inani n'andi arenga bwanagonzaga
ibyo bisaba ko byarahindutse mu mitekerereze y'abaturage ubundi bakunda kuvuga yuko umunyarwanda ibyo bikorwa yize akubwira icyo atekereza ko ushaka kumva nawe akubwira icyo kumuri ku mutima ntiyanywa kugira ngo ibanga tugendana ibanga tugendana ushobora kubona zarabaye mirongo inani hari n'ahandi kandi ibyo ubona muri bitaro bikorwa ukabona ngo abantu bafite icyizere urwego runaka kuri mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ubundi ibintu bidashoboka ariko tukaba tubita ngo ryabanga abanyarwanda tugendane ariko hari n'indi ngingo twarimo kuvuga ibijyanijyanye n'ubunyamwuga iyi ngiyi ngingo n'ubushakashatsi bwaciye bagiye babitangwaho rekomendation icyo abantu bagomba gukora ari akenshi nicyo giciro kuvuga yuko iyi barometero ihinduke harimo amanota makeya aho batunze agatoki nibyo basabye yuko bihinduka hagira igikorwaho hari byose uko yavuze bishobora gukorwa cyane cyane byatuma itangazamakuru abo rigirira akamaro abarikurikira hari udufaranga bagenda batanga bikagira icyo bihindura ariko ntabwo bikora yuko binagomba no guhindura imiyoborere y'izo nzego z'abanyamakuru yaba ibitangazamakuru yaba amashyirahamwe y'abanyamakuru twavuze kuki ko babajije yuko amashyirahamwe y'abanyamakuru adafite ubushobozi ku byo yavugira abanyamakuru njye nayo yakozemo igihe kitari gitoya ikibazo ntabwo ari ubushobozi ikibazo cy'amashyirahamwe y'abanyamakuru twigenga hari ikibazo yuko ntawe uri mu itangazamakuru gusa ariko usanga amashyirahamwe afite ubuyobozi mu bwoko bwatewe ariko mu buryo nyabwo haba bwaje guhagarara igihugu kugira ngo akuru za nshingano yaba komisiyo yaba ishyirahamwe ntibyigeme ku buryo hajye byakumva abo rihagarariye ribavugire imbogamizi nyamukuru n'ubwo bushobozi bwanashakishwa n'amafaranga akanashakishwa ariko kuba wabuyobowe mu rwego rwa politiki kuruta mu rwego rwa abo bahagarariye iyo mbogamizi ikomeye cyane inatuma hamwe na hamwe hari igihe haba nk'inama urwego rwa leta rwayitumije ugasanga abanyamakuru barimo baravugira leta cyangwa izindi nyungu kurika izabo kubera ko utegetswe cyangwa hariho abagira inama z'ubuzima kuri bigeza gutya wowe tuzakumva nuzana reka poropoze y'ubumenyi ikibazo hari ikibazo cyo kuba inzego zihari zidafite ubwisanzure buhagije akenshi biterwa natwe kubera ko ntabwo twishyira hamwe bihagije tuvuge ko murongo umwe nyuma y'iterane y'igihugu cyangwa se y'itangazamakuru haba harimo inyungu zitandukanye bwa buvugizi bukababwira hasi urakoze bwana gonzaga muganwa turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nicyo gituma iyi minota isigaye ndibuze kuyigendera kugira ngo buri muntu agende avuga umwanzuro mu magambo make kuri iyi nsanganyamatsiko twaganiriyeho na cyane cyane niba hari n'igitekerezo wumva ushaka gutanga kugeza ku bakurikiye ikiganiro muri sanga hano ku ijwi rya amerika duhereye kuri madame scovia mutesi mikoro ni yawe yego urakoze jeffrey ikintu cya mbere ngira ngo gonza yari akivuze kuba ubushakashatsi bushobora kuba imyaka inyuranye ariko wenda impinduka abantu bakabona itaboneka nubwo ubushakashatsi twaba hari ibyo tutabushimyeho ariko impinduka izakurikira imyanzuro nama yavuye kuri ubu bushakashatsi nicyo gikomeye dutegereje ku nzego zifite inshingano mu kuzamura itangazamakuru no kuzifasha no gutegura ibiganiro navuga ngo mpaka kandi bishobora kubyara umwanzuro mu kugaragaza uko itangazamakuru imigenzereze y'abanyamakuru no kunguka ko itangazamakuru byaba n'imyitwarire byaba ishoramari mu itangazamakuru uburyo rikwiye gukorwa ndetse n'ivugururwa ry'amategeko umunyamakuru niba utanze ikirego muri rusange agaragaza ko hari amategeko atubahirizwa ku bitangazamakuru cyangwa ku munyamakuru ntibifatwe nk'aho uwo muntu yagumutse bifatwe nk'aho arimo gushaka amategeko anoze ku bw'inyungu z'umwuga habemo ibiganiro byo kureba ngo siniya jonarisi be kuva mu mwuga kuko iyo bamaze kuhava hakaza ababashya niyo mpamvu ubushobozi bw'ubumenyi bw'abanyamakuru buguma hasi kuko twigiyeho yagiye gushaka imibereho y'umuryango we nawe ubwe ntekereza ko aricyo kintu gikwiye kuba utangira ikiganiro wakomoje ku kijyanye ubushakashatsi bugereranywa ukibaza ngo kuri ubuhe bwaba ubw'u rwanda cyangwa ubw'abariye kugira ngo wenda abadukurikiye babanze banamenye prinsipe yo gukora ubushakashatsi hari icyo uba ugiye gushaka inyungu z'ukora ubushakashatsi rero nicyo gisobanuro cy'imibare n'ibizavamo uriya ashobora kuvuga ko mu rwanda bafunze abantu bose babamaze kubera ko hari impamvu ashaka kubivuga gutyo ba rushingabigwi nabo bashobora gusohoka ko twisanzuye kugera kuri mirongo icyenda na kangahe nabo kubera impamvu ariko igikenewe muri byose ni uko itangazamakuru rikwiye kuba rikorera mu buryo bwisanzura kandi butuma rubanda rubona amakuru akwiye kandi akitse hirindwa ko abaturage babona ibihuha kuko n'umunyamakuru nawe arahora atangaza ibibonetse kuko n'ibyo abamo nawe arabibona nk'ibibonetse urakoze urakoze madame scovia mutesi reka noneho tujye kwa bwana bosco rushingabigwi kugira ngo mvuge ko ntabwo twavuga ngo itangazamakuru nta gihinduka kandi ntiwambwira ngo itangazamakuru rya bibiri na cumi na gatatu abantu batangira ibya barometa kugeza ubu nta cyahindutse ntabwo byaba ari kuko hari hari dushingiye kuri izi rekomara irote yafatira gahunda n'ubu rwose tugahatanira tuganire ku bintu bikorwa biri mu nkingi hari ibya polisi amategeko harimo ubushobozi mu itangazamakuru harimo ibyo ku itangazamakuru harimo no kubona amakuru abareka itangazamakuru nibareke twitiriye nk'uko itangazamakuru ibintu bitege hamwe umuntu y'igihe byo mu rwanda mu bintu bikomeye ngira ngo ntabwo ngari usanga abanyamakuru cyangwa ibitangazamakuru buri wese ari mu nguni ye ntabwo abantu bafite hamwe ngo ibyo bibazo iyo ujya kubiganira nabo mu bisenge by'ijwi rimwe ibyo nabyo bikabona kubiganira ngo babyubake abantu bavuga ngo niba bashaka kuza guhera mu kwa mbere tuzamuka niba munashaka ko idorome kinozwa niba abantu babatumye abantu nibaze bicare ariko bavuga ibintu biri fakisho atari atari amarangamuntu kugira ngo wenda barome itaha izabe inoze kurusha tumeze nawe niko tubyumva niko tubyemera ko rwose abantu bareka kwitwara ubuyobozi bw'u rwanda ni bumwe mu buyobozi burwanira gukora mu buryo buri taransiparenti na akawuntebo urebye inzego zihari bakubwira odinani paki mu nteko rwose ngira ngo icyo ntahakana ni uko hari abantu wenda bari no mu mwanya w'ubuyobozi nk'abantu ushobora kuba ibyo ni byo abantu bagaragaza amakuru koko ryisanzure bitanga umusanzu wabo kandi uko mbivuga niko mbyemera murakoze cyane bwana bosco rushinga bigwirika tujye noneho no kwa gonzaga muganwa ikintu cya mbere ni byiza ko ubushakashatsi bukorwa bukomeza bukorwa kubera ko bigaha impamvu n'urugo kugira ngo tuganire ku bibazo by'itangazamakuru cyangwa ibintu byateza imbere n'ubwo ugereranyije iyo kugaragara mu itangazamakuru yo mu rwanda duhora buri mwaka kugira ngo itangazamakuru ifite ikibazo kibazo aho kugira ngo tuganire ku nkuru tuba twakoze icya kabiri imyanzuro natwo birarebeka bishyirwe mu bikorwa hashakishwa uburyo ubwo ari bwo bwose n'icyemezo abantu kongera kuganirwaho bayiganira rwose imyanzuro bishyirwe mu bikorwa nicyo kintu cyane bizatuma ubutaha tuzaganira kuruta ibyo twakoze kuruta dufite icya gatatu hariho bushingiye ku kubaza abaturage n'abakora umwuga w'itangazamakuru ariko hariho n'ubundi bushakashatsi bwunganira bushingiye ku isesengura ry'abahanga ry'inzobere ryo kureba atari iby'abantu batekereza ubundi barometero ni iby'abantu batekereza ariko ibindi by'ubusitani bureba kuko none se barometero bayikoreye abahanga nari mbona ibi wari uvuze ngo wari uvuze ngo ngo ubushakashatsi ugeranyije hari n'ubundi buteganyijwe byo kureba financial sustainability nicyo nashaka kuvuga kugira ngo niba ibishobora kuba bitarasobanutse neza cyangwa bitarasobanutse iyi myanzuro ivamo umurongo duhabwa n'ubushakashatsi bwose ufashe guhinga nyabyo nkongera akaba indi polisi y'itangazamakuru ikamara imyaka icumi dushyiraho impaka niba yarageze ku yo igomba kugeraho cyangwa itarabigezeho murakoze cyane
bwana muganwa gonzaga umunyamakuru w'inararibonye ukaba n'umusesenguzi mu by'itangazamakuru mu rwanda ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye ikiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika abakiriya bwana mutagoma
madame sovia mutesi uri muyobozi mukuru w'ikinyamakuru mama rwa gasabo gikorera kuri murandasi nawe ndagushimiye cyane umwanya uhaye ikiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane namwe kandi kuba mwadutumije nshimire nawe bwana bosco rushinga bigwi umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu rwanda rgb ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika wakoze cyane bwana utagomba kudutumira kandi nizere rwose icyo tugamije ni impinduka bigaragara nanone aho nshimiye namwe mwese inshuti bakunze ikiganiro muri sanga mbibutsa ko iki kiganiro mushobora kugisanga ku rubuga rwacu igihe cyose mugiye kuri wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo komu mukajya ahanditse muri sanga nanone mbararikire gukurikira ibindi biganiro byacu bikomeje hano ku ijwi ry'amerika jeffrey mutagoma mwumvaga kuri mikoro hano i washington dc ni nawe wegeranije amajwi muri iki kiganiro amahoro n'amahirwe kuri mwese
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. ya furaha, mano moja na upendo. Dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara
nasikiliza sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Sauti ya wanyonge. Tusikilize sauti ya Amerika. Sauti ya waraia.
vipindi vya furaha, mano moja na upendo, vipindi vya furaha, mano moja na upendo. Dr. Mash Production.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru